neighbor shoe say shoe look your neighbor shoe say shoe some people don dey hide their leg abi my brother some shoe dey for dis country you know say e get shoe wey you go see as you dey see you dey know the condition of the weary one guy wear shoe match me for bus stop i say young man can't you see you step brother you will make it in jesus name those are the kind of shoe moses was wearing in the bible even god call moses say moses he say wait till commander shoe commander shoe commander shoe he say why na only you dey comot shoe those are the kind of shoe Yorùbá people come mọ̀ mi mọ̀ ẹ̀ wọ́n ti mọ bàtà yẹn mọ̀ ẹ̀ tọ́ bá rí ẹ̀gọ́ tó rí bàtà wọn mọ̀ kó wà ráùn wàá gbọ́ ṣẹ́gun wà ń bí báwo ló ṣe mọ̀ ṣó rí bàtà lẹ́nu ọ̀nà ni ẹ̀ bẹ́ẹ̀ blọ́ àbí Uh, may I talk out? What did you hear? Now we're on the ring. I have to tell you this. And may I not talk out? Ladies and gentlemen, thank you very much. now, this is a boxing ring. I tried so many I was born in a slum in Bariga. I grew up, had good education, no job. So I tried so many jobs before becoming a comedian. I sing, dance, do everything, but I've taken Obego now. The only job we are not going to advise anybody may try na boxing. I know the joke blow. Hey, shell ẹ̀ṣẹ̀ pànìyàn lójú ẹ rí. ẹ̀ṣẹ̀ pànìyàn lójú ẹ rí. shell, ẹ̀ṣẹ̀ shell, ẹ̀ṣẹ̀ shell my brother you know say you get blow wey dem go give you no be you go shout na your neighbor when dem give you blow gbaa ẹbẹ yìí wọn ní kí ló dé kàmọ́nù ti kú tiẹ̀ ti bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn my god you get blow wey dem dey give you e dey affect your voice you wey don dey shout ewo were ewo we gbaa wetin happen no be here we dey go the other day wey my dad dey here waka yeye kemaka so one guy from my area you know say yoruba people dem no sabi fight but they can make noise one guy go just dey my area for money. waka gbọ ìyá ìwà jẹ tán tó bá kó sí two ọlọ́run one two four ọlọ́run o ìyá ọlọ́run na wetin e do you go match one igbo guy wey never sell market and you don't know when igbo guy no sell market It's not in the mood as the guy they do ìyá as the man dey igbo guy na igbo guy nna can't you see you stepped on somebody. Yorùbá guy like ẹ ń wò ẹ pé àmọ́rú pé o màá fẹ́ ṣe ṣe léṣe o when he give the Igbo guy blow ah na the Igbo guy pick him phone call him friend he say Emeka shebi you say this Yoruba people don tap blow he say na so dem dey do you to reply am now you don see Igbo man give person blow before their blow no be like this na like this you go come dey roll am instead make the idiot Yoruba guy run he no run he open am when dem give am blow gbaa as he dey start am na him friend dey shout yeye. Yeah! wọ́n ti na ismaila lóògùn wọ́n ti na ismaila lóògùn na ismaila kọ́ ra kàmọ́rù ó ní dj ó ní kàmọ́rù wọn ọ̀nà mi lóògùn ẹ̀ bá ń gba ama tó wà lọ́wọ́ bọ̀bọ̀ yìí wọ́n ní ama kọ́ lọ́ fi gba ẹ̀ṣẹ́ ni you know say no matter igbo man put you in must put wrestling when the igbo guy carry the yoruba guy up he knack am for ground gbola as he carry am the second time na the yoruba guy dey shout ẹ má jẹ ń délẹ̀ o tí yóò ní bàjẹ́ ní sórí burúkú o. Now the Igbo guy their test everywhere. Now this place is too sandy. Sand to there. My name is Bash, ladies and gentlemen. It's an honor to be here. Thank you. God.